iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fide niyo ngabo ateramije ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku bayisilamu bahimbaje ejo ku munsi wa gatanu umunsi mukuru wa id el fito usozera ikiringo cyo kwisonzesha gitagatifu c'iramazani inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda cyo kimwe no ku isi yose abayisilamu bahimbaje ejo ku munsi wa gatanu umunsi mukuru wa id el fitr usozera ikiringo cy'ukwezi cy'ukwisonzesha gitagatifu c'iramazani umumenyesha amakuru wacu asumuta kaboyi aratubwira uko byagenze i kigali kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa ramadhani wabaye ikiruhuko mu rwanda hose hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamukazi bari bakereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru umunsi wacu twawiteguye dushimira imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukanywa ubuje guhaha watumiye se ubushobozi babubonye bimeze Eh, ubushobozi ndabufite kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitasiyo aba ari karibu ku muntu wese gutegurira abana bakishima bagahabwa umwambaro bagahabwa icyo bakeneye bakajya gusenga bakeye ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ntiyaba agiye kure y'ukuri kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya amikAmerika batangaje ko kubera amikoro adahagije uyu munsi bawizihije nabi n'ibintu bya- byaragabanutseho gakeya Eh, mvugishije ukuri byaragabanutse ndi umufundi akazi karabuze sinzi aho amafaranga agiye sinzi n'abakoresha aho bagiye ubu muzabona hari ubushyuhe buhari ntiwageze mu isoko se nusi wabonye hari nuzi hari ni ibisanzwe rwose ntavuga ngo ni umunsi mukuru n'uyu n'uyu n'ikirayidi oya
twaracuruzaga neza ewa n'amapavuro amasereri ku mbuto tukajya tumenamo ariko amafaranga yarabuze ahantu hose none no ku irayidi byagaragaye ko yabuze byabaga bishyushye nk'iki gihe ukaba wamaze kubona bitatu byawe bine ukavuga ati nanjye ngiye gutekera abana irayidi ukagura umuceri ukagura inyama Mm. neza dahuye bajya gushukura warabibaguriraga none wapi imyembe nayiruhanye dasirimo iranyirukangana n'inyera ahubwo naringuye no mu modoka igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe ndetse kugeza ubu zigifunzwe muri zo hagaragayemo imisigiti isaga ijana nayo yafunzwe nk'uko byatangajwe na mufti w'u rwanda shehe hitimana salimu uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo iyi misigiti yongere ikore mu by'ukuri eh, muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku ijana n'indi nibaza ko bidashobora kutumara kumara amezi nk'atanu mu by'ukuri iyi misigiti tudashoboye kwibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu Eh, hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi nk'uko mubizi ibikorwa bikorwa n'abayisilamu kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira cy'imisigiti yari ikinzwe ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye igihe tuvuga ni amezi atanu hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikenewe kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe nk'imisigiti iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa ramadhani kibaye mu rwanda abayisilamu basaga mirongo ine bagiye kumara imyaka igera kuri ibiri bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mufti w'u rwanda yita imana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi babatwerera ibikorwa by'iterabwoba idini ya isilamu bishingiye ku izina ryayo ni isilamu bivuga amahoro intumwa yacu muhammad yari intumwa y'amahoro ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se eh, by'urwango barangiza bakabyambika umwambaro w'isilamu twebwe ntabwo tubyemera n'idini ya isilamu ntibyemera twebwe nko mu rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye ndetse no mu bindi bihugu duturanye ariko uyu munsi nababwira ko ubu hamaze kujyaho ihuriro nyafurika ry'abanyamadini harimo abayisilamu harimo n'abatari abayisilamu yewe harimo n'abantu baharanira amahoro mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo twaha iyi si ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku banyarwanda gusoza igisibo cy'ukwezi kwa ramadhani bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato mufti w'u rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'ine kugeza kuri mirongo itatu n'itanu abangana na mirongo itanu na babiri n'ibice bine ku ijana bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge muri bo barindwi n'ibice mirongo ine na bitandatu ku ijana babaswe n'inzoga naho bane n'ibice umunani ku ijana babaswe n'itabi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku byerekeye icyo kiringo mu burundi abayisilamu bifatanije n'abo ku isi yose mu guhimbaza uwo munsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kw'iramazani kw'amafungo mu muryango w'abayisilamu mu burundi bemeza ko muri icyo kiringo basavye amahoro mu gihugu no gufashanya hagati y'abarundi shek sadiki kajandi asaba abayisilamu kutaca baja mu ngeso mbi ngo kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye ni nkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'amerika remonze imana chuki na mizozo mbalimbali, rahi ya Mwenyezi Mungu itapotea. Onye anasema Allah tabaraka wa taala, msizozani fatasha uko niko byari bimeze ku kibuga cyo muri zone nyakabiga turi muri komine mukaza mu gisagara ca bujumbura ahahuriye abayisilamu bo mu gisagara ca bujumbura kugira bahimbaze umunsi wo gusozera ukwezi kwa ramada kwa mafungo sheikh sadiki kajandi abdallah arongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi yemeza ko uko kwezi kwabaye ingirakamaro kuko abayisilamu basabiye igihugu c'uburundi amahoro mu bisabisho byacu bya minsi yose muri uku kwezi kweranda kwa ramadani dusaba imana idusasagazemwo amahoro idusasagazemwo ibifungurwa byinshi iturinde inzara iturinde ibihuhusi iturinde ingwano iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu icyo kintu twaragikoze twaragisabye abayisilamu bose yuko bogikora kandi turabyemeye turifuje kandi turabibona yuko amahoro ari umusesekara ariyo bamwe mu bayisilamu bavuganye n'ijwi ry'amerika bashima ko uko kwezi eka mbere n'uyu munsi mukuru bisiga urukundo mu bantu kuko haba urukundo no gufashanya na cane cane ku bantu batishoboye umunsi mukuru wa ramazani ugeze abisilamu abakirisitu bose baraza gusaba umusada hariho nk'akanaba bakeneye kwifashisha n'uyu munsi baba bashaka gufukuronka kuri twe turatanga kandi turitanga cyane kubera imana iravuga iha abatishoboye igira uronka umugisha kubera rimwe wese atubatswe icyo yakoreye ku isi ayasalamu alaikum nagiye bamfashe nanjye ndoha agasoda imwe mwe n'umwana wanjye furayi ubukwe ntiburi hose hari abifise n'abatifise urongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi ahanura abayisilamu kudaca basubira mu byaha kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye kajandi abibutsa ahubwo ko ari ukwezi ko kwirimbura kugira bavane n'ibyaha iyo bituruka hose ramadhani niyo aba iheze rero siko kwezi konyene ko gusenga imana ahubwo ramadhani yari umwigisha kwigisha imico n'imyifato uzogira inyuma ya ramadhani wa musambanyi yize kureka gusambana wa mwicanyi yihanye kugira ntasubire kwicana wa musuma n'uwundi n'uwundi wa mubeshi wa wundi akora ingwano cyangwa ashaka kuzana impamvu z'ingwano kuri uno munsi wa ramadhani uyu munsi dusozera ukwezi kuri ramadhani nihavuga ati hinga nasabye ikigongwe hinga nsaba ikigongwe utagisubira ibicumuro byose yabyihanye umuryango w'abayisilamu mu burundi kuri uno munsi ukaba washimiye leta y'u burundi kuko mu burundi hasigaye hatangwa impushya viza mu rurimi rw'igifaransa ku bayisilamu baja mu rugendo rweranda impaka ni mu gihe zahora zitangirwa mu bindi bihugu aha abarundi benshi bakaba bazirongera mu gihugu ca tanzania muri uyu muryango bakemeza ko ibitigiri z'abahora bagira uyu mugirwa bizoca byiyongera urongoye umuryango akemeza ko hamaze kwemererwa abayisilamu bashika ku majana atatu na mirongo itanu bazogenda impaka i bujumbura remozi imana ijwi rya amerika tusiwi wale aliyosema Allah watahsabuhum jamia wa
turabashimiye bagenzi bacu ubu n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo hijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahaze ndongo y'ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ivyamwa hano mu gihugu cacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishoboye kuboneka n'amezi bidashoboye kuboneka ivyo dukoresha mu gukora ingwa tubikura mu mahanga tubikura muri kenya cyangwa mu bushinwa umva kuca dukenera amafaranga y'agaciro ikibazo ntitakiboneka na kuyarondera mu masoko yandi basanga bitworoheye ugasanga arazimvye gose aba ni abanyamahinguriro bo mu gihugu c'u burundi bemeza ko kubura ivyo bahinguramwo ibintu n'amahera y'agaciro bituma ico gisata c'amahinguriro kidatera imbere nko mu bindi bihugu turabigarukaho ko handi hato iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu kuva ku munsi wa kane mu burundi hariko harabera ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro ry'akarere ka afurika y'ubuseruko rivier suguru harongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu burundi yemeza ko iryo huriro rizofasha kumenyekanisha ibihingurwa mu gihugu c'uburundi ibindi kwino nkuru turabibaza mugenzi wacu i bujumbura remonzimana kuba igihugu c'uburundi kidafise umuhora kwiba hari bica bituma amafaranga yo kunguruza ibikoresho vy'amahinguriro aba umurengera kubura umuyaga nkuba ukwiye utuma hashingwa amahinguriro akomeye mu gihugu ni zimwe mu ntambamyi zituma igisata c'amahinguriro mu gihugu c'uburundi kidatera imbere nk'uko vyashikirijwe na olivier suguru arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu burundi iryo naryo akaba ariryo ryatunganije ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro mu karere ka afurika y'ubuseruko ririko ribera mu gihugu c'uburundi suguru yemeje ko iryo huriro rizotuma hamenyekana ibihingurwa mu burundi no mu karere mbere abanyamahinguriro n'amashyirahamwe akorera muri ico gisata bakungurana ubumenyi amasosiyete asangwa ahingura ivyo vyimburwa bishobora kumenyekanisha cane ku isoko ry'uburundi no ku isoko ry'akarere dusangiye kafurika afurika ya afurika dorest hanyuma bizotuma kandi e, dushobora kuja hamwe kugira ngo tange dukorana imirimo isa n'iyi mu karere nabo nyene dushobora guhura tukavugana kunguranya ubumenyi bizonatuma n'abandi basanzwe bafite ibyo bahingura mugabo badakurikije amategeko bimwe twita amanorme nabo nyene tubafasha kugira ngo babone yuko yaba bakora neza boshobora kushobora gushika kuri urugero amashirahamwe yacu bimaze gushikako bamwe mu banyamahinguriro bo mu burundi bavuganye n'ijwi rya amerika barashima iryo huriro kuko rizotuma ivyabo bimenyekana baba abahingura ivyuma n'amabati abahingurira imitobe iva mu vyamwa n'abahingura ingwa bose bemeje ko bafise ikibazo co kuronka ivyo bahinguramwo ibintu matiere premiere mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'amafaranga y'agaciro ntibyoroshe kubera matiere premiere n'ubu iracava hanze y'igihugu ni kuvuga tuvyemporta hanze tukazana mu gihugu hanyuma tukazana amamashini de transformation amamashini ahinyanyura ni kuvuga matiere premiere nk'uko vyerekeye amabati tuimporta les rouleaux ivyo bita amakoil hanyuma tukaza tutransformamo imigongo n'amadekupage ku buryo umuntu ashobora kubaka inzu akayisakara akoresheje ibati y'ibipimo yifuza ivyamwa hano mu gihugu cacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishoboye kuboneka n'amezi cane cane mu gihe c'ici usanga ivyo ivyamwa bidashoboye kuboneka ariko rero turagerageza tukiyungunganya muri ibyo bikiba bibonetse tugahingura ibyo nyene naco gituma hari hakwiye kurondegwa uburyo bw'ingene umwimbu utezwa imbere ku buryo n'abarimyi bashobora kwigishwa ku buryo hashobora kwama habonetse ivyamwa arivyo materi premier dushobora gukoresha mu gihe cose c'umwaka murakoze ivyo dukoresha mu gukora ingwa tubikura mu mahanga tubikura muri kenya cyangwa mu bushinwa umva kuca dukenera amadevise amafaranga y'agaciro ikibazo ntitakiboneka na kuyarondera mu masoko yandi basanga bitworoheye basanga arazimvye gose kiretse amahinguriro yo mu gihugu c'u Burundi muri iryo huriro hayanishwa haratumiwe n'amahinguriro eka n'amashirahamwe yo mu karere Sony Technical Services ni rimwe mu mashirahamwe yo mu gihugu ca Kenya ryitavye iryo huriro Joshua Nyarunda yaserukiye iryo shirahamwe rikora ivyo kubaka inyubako zitandukanye harimo n'ivy'amahinguriro yemeje ko iryo huriro rifise akamaro kanini haba kuri iryo shirahamwe eka mbere no ku gihugu c'u Burundi.
Sasa tunakuja huku ili tupatane na wawekezaji na serikali zetu.
Joshua Nyarunda ati twaje ngaha kugira tubonane n'abanyamitahe batandukanye n'indongozi kugira tuvugane ingene twokubaka amazu n'amahinguriro atandukanye abanyamitahe b'abarundi abarundi baduhaye akazi tuzoca twubaka hanyuma dutanga akazi ku barundi tuzoriha nikori ikigega cy'igihugu kibomboke mbere dufashe n'abanyeshuri b'abarundi kwimenyereza kugira baronke ubumenyi batari bafise mu bijanye no kubaka inyubako zihambaye na wapate yale wasiowaweza kuyapata bila sisi huku, kwa ile mpango tunaita internship.
mu gihe hari hatumiwe amashyirahamwe n'amahinguriro mu karere hakaba hari hamaze kwitaba make urongoye urunani rw'amahinguriro mu burundi yemeje ko abava mu karere bashobora gushika umwanya uwo ari wo wose narirya iryo huriro rifise ikiringo rizomara iminsi ine kuko ubutumire bwabashikiye butevye ku ngorane y'amahinguriro ari mu burundi zituma afata ikibanza ca nyuma mu karere ka afurika y'ubuseruko umuyobozi ajejwe ivy'amahinguriro mu bushikiranganji bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi yemeje ko hari ibiriko birakorwa kugira ico kibanza gihinduke abajijwe ku kibazo c'amafaranga y'agaciro desumasi havyarimana yasavye abayakenera kugira baje kurangura kwimenyekanisha mbere bakaja hamwe kuko ngo akenerwa na vyinshi mu gihugu abakeneye amahera agaciro kuja kurangura ivyo bakoresha hanze yuko baja hamwe bakandika hanyuma bagashobora kwegera kirya gisate gishobora kubafasha hanyuma rero bagaheza bakabatunganiriza kuko murazi yuko amahera agaciro y'umurundi aronderwa na vyinshi si amahinguriro gusa aronderwa n'imiti aronderwa n'ibi- n'ibitoro n'ibindi vyose nkenerwa mu gihugu kugira ngo ubuzima bwanyu bushobore kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi hari amahinguriro mirongo itandatu azwi n'amategeko ayo mahinguriro agatanga intererano irenga ibice cenda ku mwaka ku rugero rw'umwimbu mu gihugu ico bita PIB ihangiro akaba ari uko mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ico gisata kizoshikana ibice cumi na bitanu mu ntererano y'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika Remonzimana arakenuye tuva i Bujumbura ace dukubitira hagati mu gihugu c'u Burundi neza na neza mu ntara ya Ruyigi commune Butaganzwa kw'ishure shingiro rya Muriza aho abigisha bakora ibikorwa biba yabaye kuva kuwa mbere mu kurindira ko bahagarika akazi kose ku munsi wa mbere w'indwi iza intandaro basaba ababijeje ko bokunguruza umwe mu bigisha bagiriza uburozi aho bamwagiriza kuba amaze kuroga abigisha bane bagenzi we abandi batandatu nabo ngo bakaba boba bari ku rutonde rw'abazobakurikira ibindi turabibaza umumenyesha amakuru ijwi rya Amerika mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana
intandaro yo guhagarika ivyigwa ituruka ku bwoba bafise bwo kurogwa na mugenzi wabo yigisha kuri iryo shuri shingiro rya muriza nderagakura pelagiya bamwe mu bigisha bakora kuri iryo shuri baremeza ko nderagakura pelagiya ari umurozi aho bavuga ko yama yagira abantu wahora amufasha guhisha ivyo akora ngo jewe shahu ngo uhora nk'umuti wo kwiyeza ariko ayagira abandi yarahunze ahungira i rwanda nico gituma ivyo nkora ubu biriko biramenyekana ati none ukora ibiki ati jewe ni je nishe mukantorogo jamari bahayimana supesi ni jewe nishe mukayuvinari niganda yitwa ntakarutimana benigne ati na mama roberi uwo muntu yaciye amubaza ati mbe none abo bantu mupfiki ngo je mu bisanzwe ngo ndanka abanyabururi ngo ko papa ngo yavye i bururi ngo baramwombonye harugavye beatrice umwigisha wa nyuma aherutse gupfa kuri iryo shuri yapfuye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nawe nyene yagira izo nderagakura pelagiya niho yagishikiriza ku ishure ati umu- uwo mukorege aza arabaza ivyanje arondera iki mu nyuma horugavye beatrice arasubiye aragwara pelagie yaciye ahaguruka amubwira ngo nimba aja kuraguza mu bapfumu ngo ahubwo ngo nagende yikuza amabuye amurimwo haheze nka desomena aca yitaba imana ijwi rya amerika ryashatse kumenya koko nimba bo kwemeza ko abo bapfuye batoba bazize urwo akarago ariko abo bigisha bo bavuga ko abapfuye bari baburiwe na nyene kubaroga uwo obedi intondoroko yiwe twarayibonye bahuriye mu ibarabara bashwanye uwo obedi yamukubise ikofi yamuteye umugere acamubwira ati uranteye umugere tuzokorana aca arivuga amazina ababwira abantu ngaho mu isoko ati ntawe unkora mu gahanga ngo agende atabonye inyishu beatrice horugavye yamubwira ati uratunze mugayo matungo yawe ntuzoyarya twaciye tubibona hari n'abakorege ngaha uwe donasiyano bavuze ni yari perezida wa sejeye ngaha komite shingwashure hanyuma barashwanira ahantu mu kabare amukubita ikofe yamubwira ati iryo kofe ntirizokwijana usibye abo bapfuye ngo hoba hariho n'urutonde rw'abandi batandatu bimirije gushikayo izo ntonde zirahari hari uwitwa ntakarutimana donasiyano hakaba uwitwa kamariza mireye nzeyimana eliana ntakarutimana emeline harerimana poliyusi hakizimana leonard abo bantu batandatu bose bari ku rutonde kandi yiteze ko abo babo bata- batazocana uwaka umwanya uwo ari wo wose ashobora kubakorerako kandi atakintu na kimwe bapfa ubwo bwoba bufise abigisha nibwo bwatumye ibikorwa bihungabana kuri iryo shuri kuko badashaka kubona canke guhura na pelajiya nderagakura gutinya ko yobaroga ndayikeza asiteri umuyobozi w'ishure shingiro rya muriza aremeza ko ibikorwa vyahungabanye kuri iryo shuri baruzuye ubwoba bwinshi cyane bigatuma n'akazi batagakora aho usanga kenshi batari mu ishure usanga bari bari mu biyago vyabo umuntu abegereye agasanga bariko bavugana ibijanye n'ubwo bwoba nyene bufatiye ku kuntu batinya eh, umwigisha pelagiya nderagakura aho ari we yagirizwa yuko yoba ari hejuru y'urupfu rw'umwe mu bakozi bahora bakora ngaha eh, beatrice horugavye uwo muyobozi arafise ico asaba abigisha arongoye jewe ndashobora gutahura ko kumbure kuba udatekanye mu mutima ari intambamyi ariko kandi nkasura nkavuga nti ko turi mu mpera z'umwaka nibarye umutima amenyo naho bigoye bitange baje mu mu ishure kugira ngo ariko umwaka wusozerwa neza nimba ari ico basaba babandanye bagisaba bari mu ishure kugira ngo amahoro aboneke kuri iryo shuri abigisha ndetse n'abaregwa basaba ko pelajiya nderagakura yorondererwa ahandi hantu aja gukorera akava muri komine ya butaganzwa ku bijanye n'iryo y'imugwa risabwa gasigaye bernard arongoye intara y'indero ya ruyigi agira ati twebwe ku bijyanye n'uko twamuhindura tukamukuraho eh, nta burenganzira tubifitiye kuko eh, haba hamaze kuba dipoloma nta by'amamitasiyo bikihari icyo dushoboye gusa ni uko iyo ngorane tum- eh, ko tumaze kuyimenya tuzobimenyesha umushikiranganji nawe azoheza amenye ingingo afata kuri uwo mwigisha yagirizwa ubwo burozi nderagakura pelajiya yabwirizwa uburozi arahakana ivyo yagirizwa na bagenzi we akavuga ko ari urwango bamufitiye kubera atavuka muri iyo komine ya butaganzwa ibutaganzwa mu ntara ya ruyigi ni muse kubw'uburundi fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika Fidel Antoine Nsabimana imico n'akaranga biko birafasha kwiyungunganya impunzi z'abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu Rwanda biga kuri kaminuza y'i Ruhengeri ni mu karere ka Musanze mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana arabidusigurira abanyeshuri ijana na cumi na batatu b'abarundi b'impunzi nibo biga mu ishuri kaminuza rya ines ruhengeri mirongo irindwi n'umunani muri bo bakaba bavuye mu ikambi ya mahama aba banyeshuri kugira ntibibagire akaranga kabo barashinze umugwi ndangakaranga club gira ubuntu w'imvyino z'ikirundi ingoma n'ivyese kugira bibafashe kwama hamwe mu vyiza no mu ngorane uwurongoye uwo mugwi aratumenyesha icatumye bashinga uwo mugwi impamvu ya mbere ni uko twaje kwiga tuvuye ahantu hatandukanye tuvuye abamwe bavuye i mahama abandi bavuye i butare abandi bavuye i kigali twifuza ko twogira ikintu kiduhuza tukaba hamwe tukaba ini tugafashanya mu bitandukanye ikindi cya kabiri ni uko twifuje nk'abarundi kugumana akaranga n'imico kama y'abarundi ibyo rero bishoboka iyo abantu bari hamwe ikindi twashatse kubana n'abandi abo dusanze muri kaminuza mbere ndetse n'inyuma ya kaminuza kugira ngo tumenye eh, twiyentegire muri sosiyete tubane neza n'abandi eh, baze bavuge bati abarundi babize hano twabanye neza bazohore batwibuka bame batuvuga neza bamwe mu banyeshuri bagize club gira ubuntu amenyesha ko bamaze kumenyekana mu rwanda aho basanzwe baherereye bigatuma bahakura udufaranga tubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose udufaranga turashobora kuturonka nko ku bintu byerekeye mariage ubugeni turaronka amafaranga kandi ayo mafaranga akaza agakora ibikorwa byo muri muri twebwe nyine abarundi nko mu bintu byerekeye gufashanya nk'iyo umunyeshuri yarwaye kubera ko eh, ari ibikorwa umuntu ashobora gukora tugaterera umunyeshuri mugenzi wacu kugira ngo eh, aronke imiti byihuse ikindi kintu nacyo muri icyo gihe muri krebe amafaranga naho tuyaronka aradufasha mu dukorwa dutandukanye kubera ko umuntu twebwe dusanzwe dukuze twama dukenera byinshi ariko muri krebe iyo twarose udufaranga umuntu ashobora kuroha agapantaro korogati ni ukuvuga utwankenerwa twose turashobora kuturonka ku mafaranga twaciye ivyo abo banyeshuri bakora aho i musanze abo babana mu kigo c'ishuri barabishima cyane bakavuga ko bamaze kungukira vyinshi kuri bene wabo b'abarundi ibikorwa bikorwa na krebe gira ubuntu bijyanye n'imico n'akaranga twebwe nk'abanyarwanda tubyungukiramo inyigisho zitandukanye nko mu makinamico badukinira haba harimo inyigisho zitwigisha twebwe nk'urubyiruko ndetse n'umuco muri rusange cyane cyane ko umuco wa kirundi ujya gusa neza n'uw'ikinyarwanda batuvugiriza ingoma hano mu rwanda nubwo zivuzwa ariko si cyane nk'abanyeshuri biga hano b'igitsina gabo babyungukiyemo inyigisho kuko bihuje nabo barabigisha ubu ngubu ababishatse bose bazi kuvuza ingoma nta nubwo ari njye gusa nabashima turabishimiye rero muri rusange kuko twungukiyemo ubumenyi butandukanye batwigishije kubana neza n'abandi ubu ngubu turabishimiye mu kigo cyacu abanyeshuri baracafise ubukene bw'ibikoresho nk'ingoma z'ikirundi n'inyambaro z'ababyina nk'uko babimenyesha bakizera ko icyo kibazo kivuye mu nzira wotera intambwe ikomeye deziratunga imana kigali ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu mu- iwanyu mu ntara aho duca tubatahiriza abanyu iyo bariga nino ni ikiganiro iwanyu mu ntara minsi yose kuwa gatanu turabaha akanya ko gutasha no kubahuza n'abanyu wa mbere duse ku murongo akaba ari pierre claver pierre claver ikaze ku ijwi ry'amerika claver ego uduze ijwi kuko ntituriko turakumva neza uherereye hehe duza ijwi pierre claver muhinga bw'ivyuma ko bambara ko batakumva batakumva no kuvuga ko n'abandi batariko barakumva
mperereye muri uganda mu ntara ya mubende mu ikomune ya gakuriro Mhm. aho muri uganda havugwa amaki
uganda ibihavugwamo ibyo gutwara abantu abana babisha babakura babashamagura
Mm. ugashaka gutasha agapia claver claver utwihanganire nti uduze ijwi ubundi ho nta na kimwe turiko turumva
nashaka gutaja Mhm,
eh, abantu bose batuye mu ntara ya bubanza mhm,
na cyane kubarabara rya gatanu komine gihanga mhm.
n'abo muri segiteri izina bose ndabikurikiye umunsi mwiza wa gatandatu Mhm.
aho murakeneye Ura- urakoze nawe ugira umunsi mwiza ngaho muri uganda
aha namwe murakoze ngaho kuziganira Mhm. turase kandi na leonce kundi murongo wa telefone leonce ikaze ku ijwi rya amerika nawe
yeyiwe urakomeye leonce
uri ndakomeye ndi ngaho tanzania uri tanzania majahe leonce
ndi mu nkambi y'inyaruguru havugwa amaki ngaho nyarugusu
kuri mu nkambi havugwa amahoro meza cyane Mm. yego ukaba ushaka gutasha abandi no musiga leonce
aba nifuza gutashya inshuti n'abagenzi bari mu burundi abari muri malawi n'abari muri amerika Mhm. bose ukabipfuriza iki
n'abifurije atasha nko ku bisilamu idiri fiti nziza Mm. urakoze nawe tukwifurize umunsi mwiza
hano mwe murakoze Mhm.
sawa sawa utaga mwiza ugira umunsi mwiza
sawa sawa murakoze zose kandi n'ubundi ari ku murongo wa telefoni ikaze ku ijwi rya amerika
nashaka gusanga abashikanje barongoye matana Eh, urinde ukaba uherereye hehe rihinduka rihinduka eliyasi mwabandi tanzania uri muri tanzania nawe elias duga ku ijambo rero utashe
Eh, nashaka gutasha papa na mama bari imatana Mhm.
nashaka gutasha abashikanje barongoye matana Mhm.
bagomba gutasha hariho mukugwanje ndayizeye franswa na nihoribert shari b'abashoferi bakorera uwakorera bujumbura matana undi akorera Bu- matana rumonge nibagiye n'abakozi ba radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane rwose na- u- u- wowe uherereye he neza na neza muri tanzania
neza na neza mperereye ikibondo urakoze cyane ngaho ikibondo ugire umunsi mwiza hama abarundi bose n'abanyarwanda batwumva turakeneye ko muza muragira ico mutererere urakoze cyane rwose mu kanya kari imbere turahava duhana agahindukira ariko imbere yo gusezerana nshuti bakunzi tubatumire mu biganiro byacu biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga mukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho aza gukora amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanigwe yakoze makrili ya bero yegeranije amajwi hamwe na diane nahazoye twari kumwe kuri mikro ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma twemye twifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu
nshuti mwese mubandanya kudukurikirana mu masegonda make y'isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro c'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu kuri